mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese abaduteze amatwi turabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na fideni yongabo nanjye ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu
hafi ngira ngo mirongo itanu n'umunani n'igice kimwe bavuga yuko politike itabemerera kugira ngo bakore neza umunyamakuru ashobora no kwibuza gutangaza ikintu runaka uwo ni porofeseri christopher kayumba uwo mushakashatsi akaba n'umwarimu wigisha itangazamakuru muri kaminuza y'u rwanda avuga kuri zimwe mu nzitizi abanyamakuru bahura nazo mu rwanda zituma inkuru zicukumbuye ziba nke
ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu bibazo kidahuriweko na bose biriko vyihweza uno munsi kuwa gatanu mu nama y'abakuru b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi iriko ibera kw'izinga rya sisile mu gihugu c'ubutaliyani
ibitero by'indege z'ubugaga ruyobowe na amerika byishe abayobozi bakuru batatu b'umutwe wa leta ya kisilamu muri siriya no muri iraki muri uku kwezi
abantu bitwaje ibigwanisho bihishije mu maso bagize uno munsi wa gatanu igitero kuri bisi yari itwaye abakristo b'abakopte mu kigo cyabo mu gihugu cya misiri
nyuma y'imyaka itatu amapfa n'imyuzure bisize icya kabiri cy'abaturage ba marawi bifuza imfashanyo batunzwe n'imfashanyo y'ibiribwa uyu mwaka igihugu gifite umusaruro mwiza w'ibigori iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere noneho ku makuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze eugenie ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu bibazo bidahuriweko na bose biriko byihwezwa no munsi wa gatanu mu nama y'abakuru b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi byo ku isi mu vyerekeye ubutunzi iriko ibera ku izinga rya sisire mu gihugu c'ubutaliyano abategetsi ba leta ya amerika batangaje ko perezida donald trump yavuze ko kwiyongera k'ubushuhe ku isi ari yigeze kuvuga ko ari ibintu bitagira mvura igihe yari ariyamamaza kuba perezida azorindira gushika iyo nama irangiye imbere y'uko afata ingingo kuri ico kibazo umuhanuzi mukuru mu vyerekeye ubutunzi wa perezida trump gary con yabwiye abamenyesha amakuru ko perezida trump ariko agerageza kumva aho abanyaburaya bahagaze amenyesha ko ico kibazo kidahuriyeko na bose muri leta zunze ubumwe za amerika abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu bijanye n'ubutunzi bizeye ko bazokumvisha perezida trump kubahiriza ivyo amerika yiyemeje vyo kugabanya urugero rw'imyuka mibi igeramira ibidukikije hisunzwe amasezerano yatewe ikigikumu mu gisagara ca paris haraheze imyaka ibiri umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu vy'iburaya jean claude juncker yatangaje ko amasezerano y'i Paris ku ihindagurika ry'ibihe yotegerezwa kubahirizwa neza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko iterabwoba n'igihugu cya korea ya ruguru arivyo bizoshimikirwa ko mu nama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi vyo ku isi mu vyerekeye ubutunzi yatanguye uno munsi kuwa gatanu mu izinga rya sisile yaciriye ha, yicaye hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'ubutaliyano shinzo abe perezida trump yatangaje ko inama y'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi vyo ku isi mu vyerekeye ubutunzi iza gushimikira cyane cyane ku kibazo cya koreya ya ruguru ibitero by'indege by'urugaga ruyobowe na amerika byishe abayobozi bakuru batatu b'umutwe wa leta ya kisilamu muri siriya no muri iraki ni muri uku kwezi gushize ibi byavuzwe n'ingabo za amerika uyu munsi ku wa gatanu mustafa gunes wafashaga ari muri turukiya yishwe n'ibitero by'urugaga hafi ya mayadini muri siriya ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi gushize kwa kane gunesi yatangaga amafaranga yo gushyigikira ibitero ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibi byavuzwe mu itangazo ry'ubuyobozi bw'ingabo za amerika zikurikiranira hafi ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati umufaransa ukomoka muri algeria abu asim al jazairi yahitanywe n'ibitero by'indege by'urugaga ruyobowe na amerika aho mayadini muri siriya ku itariki ya cumi n'imwe kwezi kwa gatanu abategetsi mu gisirikare cya amerika bavuga ko al jazairi yari afite uruhare mu myitozo y'urubyiruko rw'umutwe wa leta ya kisilamu itsinda ryitwa the cabs of califate abu kata katabu al rawi umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru w'uwo mutwe yishwe n'abandi barwanyi yicanwe n'abandi barwanyi batatu hafi ya al kayimu ni muri iraki ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa gatanu turimo
abantu bitwaje ibigwanisho bihishije mu maso bagize uno munsi wa gatanu igitero kuri bisi yari itwaye abakristo b'abakopte mu kigo cabo mu gihugu ca misiri bishe abantu mirongo ibiri na batandatu abagize ico gitero bagera kuri cumi na babiri kuri cumi bari mu makamyo atatu bateye iyo bisi igihe yari igiye mu kigo citwa saint samuel mu ntara ya minya ku birenga ibirometero amajana atatu na mirongo ibiri na bibiri umuntu avuye ku mugwa mukuru wa misiri cairo ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwa misiri buramatari w'intara ya minya esam el bedawi yabwiye televiziyo ya leta ko abagize ico gitero bakoresheje inkozi ikomeye amasanamu yerekanye amadirisha ya bus yatewe yasambutse ikikujwe n'igipolisi n'amaambulanse abantu mirongo ibiri na batanu bakomeretse muri ico gitero nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ntawitiriye buno nyene ico gitero naho ico gitero gifise ibimenyetso vy'umugwi wo mu gihugu ca misiri ukorana na leta ya kisilamu umugwi wagize ibitero bibiri bitandukanye ku ba coopt mu kiringo c'amezi atandatu arangiye nyuma y'imyaka itatu amapfa n'imyuzure biseze icya kabiri cy'abaturage ba marawi babeshejweho n'imfashanyo y'ibiribwa uyu mwaka igihugu, igihugu kiratangaza umusaruro mwiza w'ibigori cyakora umusaruro wiyongera urenze uwo abaturage bakeneye urimo guteza abahinzi ibibazo guverinoma ya marawi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yaciye igurishwa ry'ibigori n'ibikomokaho hanze y'igihugu ibyo byaturutse ku buke bw'ibiribwa ariko ubu ibintu birimo guhinduka minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi imenyekanisha ko umusaruro igereranije uheruka w'ibigori uziyongera kugera kuri miliyoni eshatu n'ibice bibiri by'amatoni uvuye ku matoni miliyoni ebyiri n'ibice bitatu yasaruwe mu mwaka ushize abahinzi barifuza ko icyemezo cya leta kibuza kugurisha ibigori mu mahanga gihinduka ibyo bavuga ko byatuma igiciro kizamuka kuko ubu basanga kiri hasi cyane aba bahinzi bavuga ko ku kiguzi kiriho ubu abacuruzi biba abahinzi guverinoma ivuga ko itazahindura icyemezo yafashe kibuza kugurisha ibiribwa hanze kuko ntawamenya uko ibintu bizaba byifashe ejo hazaza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibi ni ibiganiro tubagezaho buri munsi mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri dukomereze amakuru ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro tax press washyize hanze ubushakashatsi wakoze ku itangazamakuru ryo mu rwanda ubushakashatsi bwagaragaje ko abanyamakuru barenga mirongo itanu n'umunani ku ijana batagira ubwinyagamburiro mu gukora inkuru zicukumbuye inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri kigali mu rwanda asumuta kaboye abakoze ubushakashatsi bagaragaje ko abanyamakuru benshi bo mu rwanda inkuru zabo zishingira ku byakozwe nk'ahantu habereye inama no mu biganiro mbwirwaruhame ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bigaragaza ko mirongo irindwi na rimwe n'ibice bibiri ku ijana by'inkuru zitambuka kuri televiziyo radiyo ibinyamakuru byandika n'ibikorera kuri interinete ziba zaturutse mu bayobozi bakuru muri guverinoma naho makumyabiri n'umunani ku ijana zikava ahandi mu gihe mirongo ine na gatanu n'ibice umunani ku ijana zituruka mu nama ziba zabereye mu mujyi wa kigali mu byatangajwe mu binyamakuru binyamakuru cumi na birindwi byakozweho ubushakashatsi byagaragaje ko mirongo icyenda na kane n'ibice bibiri bitangaza amakuru ya gahunda za leta ariko bigaragaza icyuho cy'uko n'ibivamo usanga mirongo itanu na rimwe n'igice kimwe ku ijana ari izivuga ku byabaye gusa inkuru zicukumbuye zikaba zikorwa kuri kabiri n'igice kimwe ku ijana abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko abaturage batagira uruhare mu bibakorerwa kuko ubushakashatsi bugaragaza ko inkuru mirongo itatu na kabiri ku ijana ziba mu nama abayobozi bagirana n'abanyamakuru kane ku ijana akaba arizo ziva mu baturage gusa ubushakashatsi bugaragaza ko abanyamakuru bo mu rwanda umubare munini wibanda cyane ku nkuru ziba ziriho icyo gihe uwakoze ubushakashatsi christophe kayumba avuga ko inkuru zicukumbuye mu rwanda zikiri nke ubushakashatsi bugaragaza ko uruhare rw'abanyamakuru mu gutuma abanyapolitike bahinduka rwo rusa nk'urutabaho kuko nta munyamakuru ufata iya mbere ngo yereke abayobozi ibikwiye guhindurwa umushakashatsi yagaragaje ko n'umwuka abanyamakuru bakoreramo rimwe na rimwe hari abagaragaje ko utabafasha kubona inkuru bashaka hafi ngira ngo mirongo itanu n'umunani n'igice kimwe bavuga yuko politike itabemerera kugira ngo bakore bakore neza abanyamakuru twabajije abantu twabajije muri ubushakashatsi bavuga yuko nyine hari icyo kibazo cy'ibyo bita environment politique political environment ibiba impamvu za politiki umunyamakuru ashobora no kwibuza gutangaza ikintu runaka kubera yuko yenda atekereza yuko iyi nkuru itemewe cyangwa yamugiraho ikibazo hari abanyamakuru basanga benshi muri bagenzi babo batabasha kugera ku nkuru uko bikwiye bitewe ahanini n'ubushobozi buke baba bafite hari ikindi cyiciro cy'abanyamakuru cyavuze ko amateka u rwanda rwanyuzemo mu gihe cya jenoside akigaragara nk'inzitizi zituma abanyamakuru mu mirimo yabo batagira ubwisanzure niyo nagize furujansi ni umwanditsi mukuru muri pagisi puresi ariko hakaza n'ikindi ku ruhande tubyita ngo ni kwisansura sinzi uko umuntu yavuga mu kinyarwanda kuko iyo tureba itangazamakuru kugeza muri mirongo icyenda na kane n'uruhare rwagize muri jenoside ubona hari abanyamakuru binjiye mu bintu bagasa n'abateranya abanyarwanda itangazamakuru rya nyuma ya jenoside ryiyubaka rikajya buri gihe yaba abayobozi yaba ibitangazamakuru ati nyabuneka dore ahantu twavuga dore abanyamakuru bagejeje igihugu bamwe mu banyamakuru birumvikana ugasanga rero umuntu naho icyo yari bugiye gucukumbura naho icyo cyari bumufatire umwanya ngo amanuke agikoreho ariko arashaka guhita abihuza na ya mateka hari abandi banyamakuru banyuranye bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko hari igihe bananirwa kwandika inkuru zicukumbuye atari uko babuze amikoro ahubwo ari uko bafite ubwisanzure buke rimwe na rimwe buturuka ku bantu bamwe baba bakomeye muri leta ni twe tubyibuza ariko ntabwo tubyibuza kuko tubikunze kuko bijyana na risike nyinshi kuko umunyamakuru ntabwo ari uhimba inkuru ibyo bitekerezo binyuranye birihe ntabyo rero kuvuga ngo itangazamakuru uzakora itangazamakuru rirenze iri dufite ni ukwiyemeza nyine ukaba tageti ibyaha nk'ibyo byose bikaza se nkange wavuga ngo gamanira igihugu amabanga y'igihugu zinayaye hari inkuru nakoraga ku bintu bijyanye na za ruswa abayobozi baca muri famiye yanjye turiya muhungu arashaka iki kugeza igihe bagiye no ku muntu umwe nawe wari wari ukomeye araza aranyegera anteza abavandimwe banjye banyumvisha ko inkuru atari ngombwa nyanyihorera sinzi ikibitera kuko nko mu mategeko nangwa iyo ugiye muri ntuza polisi za leta usanga biri openi ariko ku bantu ku giti cyabo ni ikibazo gikomeye n'urwego rw'umuvunyi rurabivuga pagisi puresi yakoresheje ubu bushakashatsi ivuga ko igiye gukora ibishoboka byose ngo abanyamakuru bazagere ku rwego rwo kwandika inkuru bishakishirije muri ubu bushakashatsi bwakozwe habajijwe inzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'ibitangazamakuru zirimo abanyamakuru ubwabo magana mirongo itatu n'umunani abayobozi babyo ijana na makumyabiri n'umwe n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta magana mirongo itandatu n'umunani ubu bushakashatsi bwakozwe kuva mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru inama shikiranganje y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yashyize ahabona amafaranga uwo muryango uzokoresha mu mwaka uza ayo nayo arenga gato imiliyoni ijana na cumi y'amadolari y'abanyamerika hiyongeye ko imiliyoni zirenga umunani n'igice ugereranije n'ayakoreshejwe muri uyu mwaka uzorangira mu kwezi kuza kwa gatandatu amashingamateka abashingamateka basabye kuyemeza ariko bavuga ko bazobanza kumenya uko ugene ay'umwaka yakoreshejwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijuru rya amerika pierre claver niyo nkuru ari yarusha the east african community request the budget amounting to 110 million
umushikiranganji w'igihugu c'ubuganda ajejwe ibibazo vy'umuryango wa afurika y'ubuseruko ariko ashikiriza integuro y'amafaranga uwo muryango uzokoresha mu mwaka uza imbere y'abashingamateka b'uwo muryango honorable maganda julius wandera avuga ko ayo mahera arenga imiliyoni ijana na cumi n'ibihumbi ijana mirongo itatu y'amadolari y'amerika ni mu gihe ku mwaka uri kurahera hari yakoreshejwe ayarenga gato imiliyoni ijana n'umwe y'amadolari y'amerika ubwo buryo bwose buzova mu mfashanyo mvamakungu hamwe no mu ntererano z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango umushikiranganji w'ubuganda ari nawe atwara inama nshikiranganji y'umuryango wa yase avuga ko igice kinini kirenga miliyoni mirongo itanu y'amadolari y'amerika kizotangwa n'ibihugu bitandukanye bigize uwo muryango biciye mu bushikiranganji bujejwe ibibazo bya yase
affairs. United States dollars 50 million.
Ku byerekeye ingene ayo mafaranga azokoreshwa igice kinini kizoja mu biro bikuru by'ubunyamabanga bukuru bwa EAC.
The East African Secretariat USD 60 million.
Buzohabwa ayarenga miliyoni mirongo itandatu y'amadolari y'Amerika hakurikire inama nshingamateka izohabwa miliyoni zirenga 17 z'amadolari ibijyanye no kubungabunga ikiyaya cy'ikiyaga cya victoria hazoshigwamo amadolari arenga miliyoni cumi n'umwe hanyuma sentare y'uwo muryango wa yase n'ibindi bisata uwo mushyikiranganji mu izina rya bagenzi we asaba ko inama nshingamateka yo kwemeza iyo nteguro uko nyene Mr. Speaker, I beg to move.
umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa yase nawe daniel kidega ati You need to go and read through this budget speech and all the papers laid on the table for bashinga amateka nimugende mwitonde hanyuma muce hirya no hino iyo nteguro kugira ngo ku ndwiza muzoze mufise byinshi mubivuga ko haba mu ntererano canke mu bibazo abashinga amateka nabo naho batarayica hirya no hino barafise akangonongono ku vyerekeye ingene amafaranga y'uyu mwaka yakoreshejwe basaba mbere ko imbere y'uko iyo nteguro nshasha yemezwa vyobanza bigatomoka martin duwimana ni umwe mu bagize umugwi wiga iyo nteguro ikibazo cyari cyabajije ukwara kumenya neza aho iyo dosiye yo kuraba ingene amafaranga cyangwa uburyo bwakoreshejwe muri uyu mwaka cyangwa mu myaka iheze aho bagejeje kuciga abashikiranganji bo twayibajije kandi tubasaba yuko bobinyarutsa kuko ni ibintu by'inkoramutima kuko turazi yuko nabo nyine bayibonye bagaca bashyiraho umugwi wo byiga turazi yuko umugwi washizeho wagize icegeranyo twari ko rero tusaba yuko icyo cegeranyo cyo kwigwa n'ingoga kugira ngo mu minsi ya vuba imbere y'uko aya mayenga abiri arangira tuba twarunze inyishu turabyizeye ko bizokunda ku munsi wa kabiri w'indwi itangura niho hazoba guharira kuri iyo nteguro y'amafaranga umuryango wa yase uzokoresha ku mwaka uza bafise iminsi ine yo guharira kuko bitegekanijwe ku itariki zibiri ukwezi kwa gatandatu kuza bazoba barangije ikirengo cabo ni mu gihe itariki zitanu naho abashinga amateka bashasha bazoca batangura amabanga yabo y'imyaka itanu Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika urakoze cyane Pierre Claver niyo nkuru kuri iyi nkuru umuhuza mu biganiro by'abarundi yijeje abahagarariye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ay'abagore n'urubyiruko baba hanze y'uburundi ku inzitizi zimaze igihe zidindiza ibiganiro zirimo kubonerwa umuti ibyo umuhuza benjamin mukapa yabibwiye abahagarariye ayo mashyirahamwe mu nama y'iminsi ibiri yarayirangiye antebe mu gihugu cya uganda gabriel rufyiri uyobora ishyirahamwe oricome ni umwe mu bitabiriye ibyo biganiro yabwiye mugenzi wacu edi rwema ko umuhuza yababwiye ko ikibazo cy'abantu badatumirwa mu biganiro kiri mu byo baganiriyeho kandi ko yabijeje ko cyabonewe igisubizo twaraganiriye n'umuhuza mbere nagira ndababwire yuko atari wenyene ubu byari bihagarariwe n'uwo museveni wenyene yari yatumye icyo twabonye ni uko twarose ibyo umufasha w'umuhuza yashikirije inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka eyase yaratubwiye ko ibintu byari bimaze iminsi birimo inzitizi y'uko babitoreye umuti icyo cyaratunejeje cyane unazi ko ibiganiro byari bimaze hafi imyaka ibiri twese turindiriye tubona biri mu makonsiritasiyo ariko ubu batubwiye ko byaheze kandi ubu mu minsi ya vuba cyane mu kwezi gutaha ibiganiro nyezina bizoce bitangura izo nzitizi zabonewe ibisubizo barazibabwiye izo arizo hari ibyo batubwiye n'ibindi kubera umwanya wari muto tutaronsa amadetayi cyane mugabo nk'ibijyanye nk'abahora badatumirwa batubwiye yuko icyo kibazo ubu uyagisa n'icyatoye umuti bwana gaburiyeri rufyiri kimwe mu kibazo cyakomeje kuba inzitizi y'ibiganiro bihuza abarundi ni ikibazo cy'impapuro zashyizweho zo gufatisha bamwe uh, mu banyapolitike n'abakuru b'amashyirahamwe ategamiye kuri leta icyo kibazo umuhuza hari icyo yakivuzeho yego cyane si nibyo ahubwo twebwe mu mashyirahamwe yigenga uh, twarabivuze ko cyane kuko twabona ko uruhande rumwe rutofata ingingo rwonyine mu gihe hamaze kuboneka umuhuza byose bigomba kuba mu minwe y'umuhuza iyo amatati yadutse aba yadutse nicyo gituma rero haba habonetse umuhuza kugira ngo afashe ibyo bintu kuva mbere n'ibujumbura twari twara twaramubwiye twe twari mu biganiro kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu turabibwira umuhuza ingene byaje ingene byagenze ingene mamandadare yaje nko ku byerekeye abatwara amashyirahamwe yigenga amamandadare yaje n'ibirya bavuga bya kudeta bitari bwabe kuko twekore mu biganiro turabizi twarabivuganye n'abo n'abo muri leta batubwira ngo ni ukubera ngo ngo baza barasohora amatangazo mu nyuma baca babifatanya n'ibya kudeta mugabo tukavuga tuti rero abantu bo mu mashyirahamwe yigenga twebwe iyo umuntu ariko aravuga akavuga ibintu agira icyo twita mu gifaransa vejezi swayeni ntitwumve ingene iyo ashaka ko nk'umwasi w'igihugu ibyo rero umuhuza yaravuze ko icyo kibazo bakivuze ko ubu twiyumvira yuko nk'uko babivuze haca hatangwa icyo twakwita porosedire tutazi ingene bo bazobigira hagati y'ibiro by'umuhuza ni ukuvuga museveni hamwe na leta kugira ngo bavugane ingene ibi bintu byarimo inzitizi bimwe kugira ngo ibiganiro bitabandanya bibandanye ibyo rero nibaza ko ariyo porosedire isoje itangura kugira ngo mu biganiro bizotangura mwezi na mu kwezi wa gatandatu bitangura atanzitizi n'imwe rimwe bwana gaburiyeri rufyiri amashyirahamwe yigenga yakomeje kunenga umuhuza benjamin mukapa uburyo yitwara mu gutumira abajya mu biganiro muri iyi nama muvuyemo entebe hari icyahindutse ku buryo mubona umuhuza ibyo dushima ku muhuza twarabimubwiye n'ibyo tubona ko byo ba ameliyore ndabivuga mu gifaransa twarabimubwiye na byone ikintu twebwe twaguma tuvuga nuko twavuga tuti bose nibabatumire ibyo rero yarabyemeye ko azobikora rero ikindi nacyo twavuga tuti kubera biteba nibagerageze barabe ukungene ibiro by'umuhuza byo baranforse ni ukuvuga byongerwa kw'abandi ibyo barabikoze rero twebwe tubona uwuya hariho n'ikintu kijyanye n'uko kenshi twahora twumva amajambo ugahita usanga baravuze amajambo usanga ashikirira uruhande rumwe nibyo twarabivuze ko tukavuga tuti bogerageza ibintu byotuma uruhande rumwe cyangwa urundi wumva ko umengo ntirufatwa cyo kimwe n'urundi ko ibyo byohagarara rero byose twarabyumvikanye ko twabivuganye neza nicyo gituma twibaza yuko mu biganiro bizokurikira ibintu bizogenda neza rero abantu tugerageza tukabipozitiva ndabivuge gutyo twizere yuko ibintu bishobora kugenda neza gaburiyeri rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe orucom rirwanya ruswa mu gihugu cy'u burundi turagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze cyane iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje mu kanya turaza kubagezaho namwe mu makuru tubateganyirije kuri siporo n'imikino mu rwanda no mu burundi muri izi mpera z'icyumweru tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mukomeze rero gukurikira ibiganiro byacu kandi tubibutse ko mushobora no kutugeraho mukoresheje aderese yacu ariyo radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu kuri site yacu ni wawawa akadomo radiyo yacu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com turakomeza rero kubagezaho ibiganiro byacu mu kanya turaza kunyarukira mu burundi turimo kubashakira mugenzi wacu urimo gukurikira irushanwa ry'amafilime araza kubabwira aho ibirori bigeze ni mu kanya rero ntimuve ku maradiyo yanyu
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc uyu munsi niho harangira ihiganwa rya festicab ry'amareresi ku mugwa mukuru w'uburundi bujumbura umenyesha amakuru wacu eroge wirikaneza yakurikiranye ivyo birori eroge wiriwe
amahoro neza fidele ibirori vyo kurangiza iryo higanwa vyagenze gute
ubu nyine tuganira fidele niho ivyo birori biriko biraba vyo kurangiza ibihiganwa bikaba vyitabwe n'abantu batari bake harimwo abaserukiye leta y'uburundi urwego rw'igihugu mbere n'abavuye mu biro by'umukuru w'igihugu byitabwe n'abantu batandukanye bavuye mu karere ka afurika y'ubuseruko mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ngira ngo havuyemo sudani yonyine hanyuma bikaba byitabwe kandi n'abantu bavuye mu bihugu bitandukanye kuko iri higanwa rya fesikabe ryitabwa n'abo ku mugabane wa buraya mbere n'abo ku mugabane wa aziya harimo na amerika haza abantu batandukanye bo mu isi itandukanye muri rusange bangana iki abahiganywe
abahiganwe muri rusange bari bazanye amareresi bari abantu bagera ku ijana na bane mu gutanga rero ubushimwe fidele nk'uko ndakubwira hari icyo bita trofe ugatahana igikombe giherekejwe n'amafaranga icyo gikombe ni ukuvuga ko kironka bagiha mu byo bita kategori ni ukuvuga mu muce umwe umwe icyo bita romekaje icyo bita kurumekaje n'icyo bita dokimantere ibyo baza baraha umwe umwe wese ku muco umwe umwe igikombe ariko iruhande haraba impapuro zimwe bita seritifika zo gukeza abafite amajwi meza abakinye neza abafite amasanamu meza gutyo
mu majambo yoba yavuzwe ni kihe wakuyemo ubona gikomeye
mu byavuzwe igikomeye ni uko bagira bati sinema ni ikintu gifasha ku isi kugira ngo abantu mu kibano n'ibyo bita sosiyete mu gifaransa batere imbere kuko bagira bati burya sinema cyangwa ireresi zerekana ubuzima abantu baba babamwo n'ubwo butaba ari ubwo kuko baba babifashe mu masanamu ariko ni amasanamu aza kwerekana ubuzima abantu baba babamo urakoze yari umumenyeshamakuru wacu eroge wirikaneza ari bujumbura
urakoze nawe
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tubanyuriremo noneho muri make amakuru tuzabagezaho mu mpera z'icyumweru duhere mu rwanda turi kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda jean claude mu byo uduhishiye muri iyi wikendi harimo shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere igeze ku munsi wa makumyabiri n'icyenda harabura umunsi umwe gusa ngo iyo shampiyona irangire byifashe gute
niko bimeze urakoze cyane eugeni nibyo koko uyu munsi imikino y'umunsi wa makumyabiri n'icyenda wa shampiyona yakinwe imikino hafi ya yose yabaye uyu munsi habaye imikino igera ku munani aho musanze yatsinze mukura ibitego bine kuri bibiri sanirayizi igatsindirwa iwabo na esipuwari igitego kimwe ku busa ikipe ya kigali nayo yatsindiwe ku kibuga cyayo na polisi efuse ibitego bitatu kuri kimwe undi mukino wahuje pepiniyeri n'amagaju warangiye ari kimwe kuri kimwe marine efuse itsinda kiyovu kimwe ku busa kirehe inganya na gicumbi ubusa ku busa hanyuma indi mikino ibiri isigaye wa etense na bugesera ndetse na rayon siporo na aplfc umukino ukomeye cyane iteganyijwe ku cyumweru ni ukuvuga ejo bundi gusa icyo umuntu yagarukaho ni uko imikino yabaye uyu munsi eugeni yakemuye zimwe mu mpaka yerekana icyerekezo cy'amakipe imwe ashobora kumanuka aho ikipe ya pepiniyeri yo byararangiye nta garuriro ifite amanota cumi n'ane kiyovu siporo nayo iri mu manegeka kuko iri ku mwanya wa cumi na gatanu n'amanota makumyabiri n'arindwi icumbi nayo ntiyorohewe usibye yuko iyo irasabwa gutsinda umukino wayo usigaye uzayihuza na pepiniyeri ni ukuvuga ngo bishobora gutungurana ikipe y'ikigugu ikipe y'amateka nka kiyovu siporo ikaba yasubira mu cyiciro cya kabiri urakoze claude mu masegonda make cyane hari n'imyiteguro y'ikipe y'igihugu amavubi y'imikino y'amajonjora mu gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu kandi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda byo gute muri bake nibyo koko umutoza mukuru w'ikipe amavubi ariwe antoine hey uyu nguyu ni umudage amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi makumyabiri na batanu azifashisha mu mukino uzaba tariki ya cumi n'imwe z'ukwa gatandatu bakinana n'ikipe ya santara afurika muri abo rero twavuga ko harimo n'abakina ku mugabane w'uburayi cyangwa se hirya no hino muri afurika nk'abagize umwuga bagera ku icyenda bazaza biyongera kuba cumi na gatandatu nkubwira ko uyu mutoza antoine he azaba yungirijwe na vincent mashami ndetse na thomas wembo umutoza abanyezamu urakoze cyane jean claude munyandinda ubwo andi makuru ya siporo n'imikino yo mu burundi nayo muzayatega amatwi ejo aha rero akaba ariho dusoreje ibiganiro twawe twabateguriye kuri iyi saha dushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma keri na shuwane na fasere gebreho wadufashije kubagezaho ibi biganiro tukabashimira namwe kuba mwateze amatwi amakuru mwagejweho nanjye eugenia mukankusi mwafideni iyo ngabo mugira ibihe byiza